Hiri Nizguri Amerika. radiyo ijwi rya amerika yumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe mwaramutse neza inshuti muduteze amatwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo bahaye ikaze mu makuru yacu mu burundi kuwa gatandatu bakoze imyigaragambyo yo kwamagana abavugije ingoma mu irushanwa ryo gutoranya abafite impano zidasanzwe uri kuraraba yajya masanamu urabona yuko agashusho k'uburundi katashoboye guserukirwa nk'uko bitegerezwa uwo ni duniya abed wari uhagarariye abatimbo ku rwego rw'igihugu muri iyo myigaragambyo iyo nkuru n'izindi zirimo iz'imikino ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu aloise bigirimana urakoze edi ndamutse n'abaduteze amatwi muri aka gatondo muri afurika imvura nyinshi yateye imyuzure yahitanye ubuzima bw'abantu mirongo itandatu na babiri mu gihugu cya sudani abandi mirongo icyenda n'umunani barakomereka nk'uko byashyikirijwe n'itorokanizo ry'amakuru rya leta suna ejo ku munsi w'imana sudani yinjiye muri ibyo bihe by'imvura nyinshi kuva mu kwezi kw'indwi aho abantu bashika ibihumbi amajana abiri babangamiwe mu maleta ashika cumi n'atanu muri ico gihugu harimwo n'umurwa mukuru Khartoum iyo myuzure yaragize inga ingaruka mbi ku buzima bw'abanyagihugu aho amabarabara yacitse ibigega by'amazi birononekara ibitungwa birahahonera ndetse amazi araterwa n'imigera y'indwara nk'uko bishikirizwa n'ibiro bya onu bijejwe gutanga imfashanyo oca igihugu cya nigeria kiriko kiratahukana no gusubiza mu babo no mu byabo abagore bakoreshwa ibikorwa biruhije hamwe n'ubusambanyi batwaye mu buraya bazi ngo bazoharonkera ubuzi buhemba neza ibihumbi by'abagore b'abanyanigeriya nibo batwawe mu buraya badandajwe mu myaka iheze abagize amahirwe bariko baratahukanywa mu gihugu cyabibarutse abantu barenga ibihumbi cumi na kimwe muri bo bariko bakoreshwa nk'abaja b'ubusambanyi mu butaliyano gusa nk'uko byashyikirijwe na beatrice w'imyaka mirongo itatu n'itanu umwe mu bashoboye gutahuka kanywa yaganiriye n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika i Abuja Timothy Obiezu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rishikiriza ko abagore bagize icya kabiri cy'ibihumbi by'abanyafurika batwarwa kugurishwa no gukoreshwa ibyo bikorwa ku mugabane wa Buraya uko umwaka utashe hano muri amerika joe walsh yigeze kuba umudepite mu nama nshingamateka ya leta z'ubumwe za amerika yatangaje ko agiye guhiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu ku ruhande rw'umugango w'abarepublikani ibi walsh yabitangaje mu kiganiro yagiranye na televiziyo abc yo muri amerika bivuga ko azoba ahanganye na perezida donald trump mu mugambwe w'abarepublikani amatora y'umukuru w'igihugu muri amerika atekanijwe mu mpera z'umwaka uza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri muri icyo kiganiro walsh yavuze ko perezida trump amaze kwerekana ko adafise ubushobozi bwo kuzorongora igihugu ku buryo yotorerwa iyindi manda walsh abaye umunyepolitiki wa kabiri w'umurepublikani atangaje ko azohangana na perezida trump ni mu gihe mu mugambwe wa republikani abagera hafi mirongo ibiri ariko aribo bariko barahiganirwa kuzoserukira uwo mugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu umushikiranganji wa Iran ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Mohamed Javad Zarif ejo ku munsi w'Imana yinjiye mu nama iriko irahuza abakuru b'ibihugu ndwi bitunze kurusha ibindi ku isi G7 ariko ntiyabonanye n'abategetsi ba Leta z'Ubumwe za Amerika muri urwo rugendo rugufi yagize ugushika kwa Zarife i Biarritz muri iyo nama aho perezida yariko aho perezida Trump yariko abonanira n'abandi bakuru b'ibihugu bitandatu kwabaye bitari byitezwe abajijwe icyo abivuze ko perezida Trump yavuze ko ataco afise avuga perezida macron w'ubufaransa yari yarabonanye na zarife ku munsi wa gatanu i paris ku mugwa mukuru w'ubufaransa imbere y'uko iyo nama itangura mu nyuma mutumira muri iyo nama hamwe n'abakuru b'ibihugu ku kibazo ca irani ku munsi wa gatandatu perezida macron yamye arondera ingene yorokora amasezerano mpuzamakungu kuri nikeleyeri ya irani yasinywe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ariko perezida trump yagirije perezida w'ubufaransa ko ariko arahenda igihugu ca irani ko hashobora kuba ibiganiro na washington ibitero by'indege za gisirikare ca israeli ku birindiro vya irane muri siriya na irake ntivyunyuye uruhagarara rwari rusanzwe hagati y'ivyo bihugu bisanzwe birabana bitarabana ryiza nk'uko bakurikiranira hafi ibi vyo muri aka karere bagabisha indege za israeli zarateye ibirindiro vya irani ku munsi wa gatandatu hafi y'umurwa mukuru wa siriya nk'uko vyashikirijwe n'igisirikare ca israeli ico gitero kwabaye ukwishura ku gitero ca drone igisirikare ca irani cariko kirategura kugaba ku butaka bwa israeli nk'uko vyashikirijwe na ronene manelise ni umuvugizi w'igisirikare ca israeli mu kwezi guheze israeli yatangaje ko yagavye ikindi gitero ku kirindiro c'abashite muri irake cyakoreshwa nk'ububiko bw'ibirwanisho bwa irani mu gihe zaba leta za iraki na israeli atanumwe yemeje ko ari inyuma y'ico gitero abategetsi ba leta z'ubumwe za amerika bashikirije mu ndwi iheze ko israeli ariyo yagirizwa ico gitero muri ico gihugu ca iraki
ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Alois Bigirimana amakuru yo mu karere tuyahere mu Burundi aho abatimbo bashyigikiwe n'abatuye mu mujyi wa Bujumbura ku wa gatandatu bakoze imyigaragambyo yo kwamagana abasore baherutse kugaragara bavuza ingoma mu irushanwa ryo gushakisha abafite impano zidasanzwe bita East Africa Got Talent ni inkuru y'ijwi rya amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu burundi turayegezwaho n'umunyamakuru wacu desire hatungimana uri i kigali mu rwanda iyo myiyerekano yabereye mu ibarabara ryitiriwe mwezi gisabo ryahoze ryitwa ibarabara ry'uwa mirongo ine n'umunani munyonyo abayitabiriye nta kindi bavuga atari ukwiyamiriza igihugu cy'u rwanda bacagiriza ko kiyitirira ingoma z'uburundi kandi zitari mu birangakaranga k'icyo gihugu duniya abed umutimbo yari arongoye abatimbo ku rwego rw'igihugu muri iyo myiyerekano yashikirije igituma hatunganijwe iyo myiyerekano uriko uraraba yajya masanamu urabona yuko agashusho k'uburundi katashoboye guserukirwa nk'uko bitegerezwa icya mbere na mbere ingoma z'uburundi ni ukuvuga yuko zirangwa n'umwambaro uranga ibendera ry'igihugu hama ingoma z'uburundi kandi zikarangwa n'umwambaro w'abatimbo hama zigaca zinaherekezwa n'inkinzo n'igaba arizo zirongoye ingoma mugabo uriko uraraba urabona ko zari zirongowe n'umuntu w'umudamu yikoreye ikintu mu mutwe tutazi ico arico ariwe ariko araza amenyekanisha ingoma z'uburundi hari ikindi duniya yagiriza abagiye kuvugiriza ingoma z'uburundi akavuga ko batangazwa n'ivyabaye mu gihe no mu yandi makungu abarundi babayo bifuje kuvuza ingoma bubahiriza karanga rero turiko turaraba nta ngoma zishobora kuvuga mu mico y'ikirundi ziri munsi y'ingoma cumi kubera izo ngoma cumi zisigura yuko ari intoki icumi zifatanye mu nda zifumbatiye igihugu hama ijya ngoma irenze igenga ko ikagira cumi n'imwe ni ukuvuga ko ari indongozi aba arongoye ico gihugu rero turiko turaraba zirya ngoma twabonye zari ingoma indwi ni ukuvuga rero kizira kikaziririza iyo baserukanye ingoma mu makungu ntizishobora kuja munsi y'ingoma cumi ni naco gituma mu kirundi bavuze bati ntawutera icumu mu icumi twebwe rero twaba tubona benshi bari mu makungu baserukira uburundi ni ukuri ntibigera bata akaranga k'uburundi abatimbo bo mu burundi babajijwe igituma uno munsi yiyamiriza u rwanda kandi abarundi ba mu rwanda aribo batwaye ingoma uwabaserukiye muri iyo myiyerekano yavyishuye muri ano majambo igituma biyamirije u rwanda ni uko bavuze ko ari umurundi mugabo aba mu rwanda mugabo ashitse mu rwanda rero ashitse muri iryo higanwa si kuvuga yuko yavuze ati ngende umurundi aba mu rwanda nje serukira uburundi ni ukuvuga yahejeje kuvuza izo ngoma acagenda mu rwanda nimba yaronse intsinzi nimba yaronse agashimwe ni katashe burundi katashe mu rwanda tugaca tuvuga rero urwo rwanda niruce rubaza abo bantu nimba aribo barurungitse bamenye yuko natwebwe tutabishigikiye twebwe ntidushobora kwitwara igihambaye ni iki kintu tudashoboye kwerekana kuko ni ikintu bica byibonekeza yuko byadukoze ku mushaha hama rero abo babikoze baraheza bakabona yuko bwa bundi nimba twabaye kuyenda nimba babaye kubigira n'ibigirankana bace bahagarika no mu bushikiranganji bw'inkino n'imico kama bwatunganije iyo myirekano bufatikanije n'uburongozi bw'igisagara ca bujumbura bariyamiriza abo batwaye ingoma z'uburundi godefrida hakizimana umunyamabanga mwishikira muri ubwo bushikiranganji nawe nyene asaba ko ibyabaye bitosubira n'ubu akantu tuguma tubatera akakandi nyene mubandanye na ntaryo muca imbere y'abandi mu kwerekana yuko akaranga k'uburundi ari akaranga twishanyije na cyane cyane ku byerekeye ingoma hoho babivuze ingoma ni itunga ry'uburundi gusa hagati aho ishyirahamwe ryari ryatunganije iryo sabukuru mu gihugu cya kenya rivuga ko imiryango yari yugururiwe aba mu bihugu vya kenya tanzania uganda n'u rwanda bataravye ubwenegihugu bw'abari baserutse mu itangazo east africa's got talent ryashize ahabona rivuga ko abatwaye ingoma muri iryo sabukuru bizwi ko baba mu gihugu cy'u rwanda kandi bahaba bubahirije amategeko aricyo gituma atantambamye n'imwe ko baza guhiganwa n'abandi iryo shyirahamwe rimenyesha yuko muri iryo higanwa atagihugu kiba cyaserukiwe haza umuntu ku giti ciwe kandi iyo umuntu abaye muri ibyo bihugu bine bikurikijwe amategeko arekuriwe guhiganwa arakoze desire hatunga imana mu rwanda leta iratangaza ko igiye gukora ubushakashatsi gucaba gitera ubuzererezi mu gihugu ibyo byatangajwe n'abayobozi mu kigo gishinzwe igororamuco ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika asumuta kaboyi uri i kigali mu rwanda ubu bushakashatsi butekerejwe mu gihe hirya no hino mu gihugu cyane cyane mu mijyi uhasanga abana benshi bari mu mihanda basaba abahisi n'abagenzi cyangwa bashakisha uturimo duciriritse twatuma babona icyo kurya ikigo cy'igihugu gishinzwe igororamuco kivuga ko ubushakashatsi buzasiga hagaragaye ubukana bw'imyitwarire ibangamiye abaturage muri iki gihe irimo ubuzererezi uburaya ubujura bworoheje gukoresha ibiyobyabwenge ubusinzi mu ruhame gusabiriza n'ibindi iki kigo kivuga ko hazarebwa impamvu zibitera ndetse n'icyakorwa ngo bicike burundu leta yamaze gushyiraho ibigo byinshi byakira abo bana ndetse ubu hari n'imiryango yigenga yagiye ifata abana bo mu mihanda nubwo ubwo bushakashatsi butaratangira ngo hamenyekane imvano y'iki kibazo bwana bose ni bamweme uyobora iki kigo gishinzwe igororamuco avuga ko abana bakira muri iki gihe bababwira zimwe mu mpamvu zikomeye zituma bahitamo kuza mu muhanda amakimbirane mu miryango imiryango yugarijwe n'ubukene nabwo ntabwo twabica iruhande yabuze ibyo kurya by'uburyo biba biri iwasi cyane biba biri bibi cyane ajya gushakisha ahandi atekereza ko yabona ubuzima iyo ugiye mu bigo ngororamuco ibya gitagata n'ibindi bigo ngororamuco byigenga biratwereka ko impamvu nyamukuru ari izo ngizo impamvu ya kabiri ni igihe ababyeyi baba baratabarutse baba barapfuye umwana akaba imfubyi impamvu ya gatatu ni ihohoterwa rikorerwa abana mu ngo ababyeyi bakubita abana impamvu ya kane ni umuryango umuryango munini kubyara abantu badashoboye kurera umuntu afite epfo no haruguru ntafite na metero kane mu isambu ariko akavuga ati reka reka mbyare akabyara ugasanga wose umuntu afite abana umunani icyenda abana bo mu muhanda bavuganye n'ijwi rya amerika nabo bemeza ko amakimbirane yo mu miryango yabo afata umwanya wa mbere mu byabateye kuyoboka inzira y'umuhanda bitewe n'uko papa na mama batabana batandukanye kera uretse ko papa yari umusinzi atahaga ntabwo bigeze bananangiza urenze ungana gutya imyaka cumi n'itandatu utarakaragira mu ishuri ngewe nabaga mu rugo nyine nabanaga na papa mama yamaze kutubyara ngana nk'uyu nguyu aba aranaye ajya gushaka undi mugabo gumana na papa papa aza kurwara arapfa njya kwa data wacu kwa data wacu naho bakajya nyine badufata nabi bakatwirukanka nari nijoro nyine bakajya dukarara mu baturanyi abaturanyi bagera baraturambirwa bavuga ati ibi nabyo reka nigendere ahantu numva i kigali njye kuhareba naraye mu nzira iminsi ine uwa kane niwe nageze i kigali nyine najyanywe na mukuru wanjye kuko yacuruzaga urumogi abana ndetse n'ababyeyi bemeza ko ikibazo nacyo cy'ubukene kiza mu mpamvu za mbere zituma abana bava mu miryango yabo ikennye bakajya gushakisha icyabatunga mu mihanda mu buzima busanzwe iyo umwana nta- nta mikoro abona iwanyu muf- mufite ahagije ahita agucika akigendera none iyo nicaye ku ibumba ndi kuribumba mba ndibumba mvuga ngo mpatane ndebe ko uyu munsi barara bariye ndebe ko ejo bazarara bariye uwo ahita yigendera ngo umwana nkamushaka nkamubura ikigo cy'igihugu gishinzwe igororamuco gisobanura ko bitarenze ukwezi kwa kabiri k'umwaka utaha ishusho y'ubuzererezi izaba yabonetse bwana bose ni bamwe atangaza ko ikibabaje ari uko leta ishyiramo imbaraga nyinshi mu kugorora aba bana ariko bikarangira bamwe mu banyuze mu bigo ngororamuco bongeye kwishora mu biyobyabwenge no kuba mu muhanda bose ni bamwe agasobanura ko ubu biyemeje kujya bakorana n'inzego z'ibanze kugira ngo bite ku bana bo mu duce twabo baba bavuye mu bigo ngororamuco tuzashyiraho na gahunda zo kuvuga ngo abayobozi b'inzego z'ibanze n'abandi bafatanyabikorwa bajye gusura abo bana niba ari rimwe mu gihembwe aho bari gukorerwa igororamuco mu bigo ngororamuco baganire nabo tuzasaba buri karere gukurikirana k'umubare w'abana runaka n'urubyiruko rwavuye mu bigo ngororamuco rugomba gushyikirizwa akarere gufasha gukurikirana ko abana bahamye muri iyo miryango birashoboka ko mu by'ukuri eh, bose ijana ku ijana batakwitera gusubira mu miryango ngo bagumeyo hari abacika ariko nabo nabo babacitse tumenye aho baherereye ese babacitse basuye imihanda bari hehe ubushakashatsi bwakozwe na komisiyo y'igihugu ishinzwe abana bugaragaza ko mu mijyi minini y'igihugu harimo inzererezi zikabaka ibihumbi bitatu muri bo bagera kuri mirongo icyenda na rimwe ku ijana ni abahungu naho urubyiruko rusaga ibihumbi cumi n'umunani rumaze kuva mu mahugurwa mu kigo cya iwawa ikigo cy'igihugu gishinzwe igororamuco cyatangiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi kuva cyajyaho hashyizweho n'umurongo ngenderwaho uzafasha gushakira umuti ikibazo cy'abana b'inzererezi mu buryo burambye Imibare itangwa n'iki kigo igaragaza ko leta itanga amafaranga menshi mu gutunga aba bana b'inzererezi buri kwezi miliyoni zisaga mirongo inani zishorwa mu kwita no gukemura ikibazo cy'abana bo mu muhanda by'umwihariko mu kigo cya iwawa n'icya gitagata kiri mu karere ka bugesera naho hashorwa mu mujyi wa kigali honyine hagenda miliyoni makumyabiri buri kwezi asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali tugume mu rwanda hari abakora mu burezi n'ababuhozemo basanga inyongera ingana na cumi ku ijana ku mushahara wa mwarimu nta gishya yahinduye ku mibereho ya mwarimu ni mu gihe hashize amezi atandatu leta yarafashe umwanzuro wo kongera umushahara ku bigisha mu mashuri abanza n'ayisumbuye byinshi kuri iyi nkuru tubibaze umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eric bagira ubusa
mu masaha yegera saa sita z'amanywa kuri kimwe mu bigo by'amashuri mu rwanda abanyeshuri bo mu mashuri abanza barataha mu nzira zitandukanye abo mu mashuri yisumbuye bo ntibarataha bamwe mu barimu babo barataha kwikisari ngo babone uko bagaruka kwigisha abandi baraguma ku ishuri byose biraterwa n'amikoro ya buri umwe ni mu gihe amezi atandatu asagaho iminsi mike ashize ubutegetsi bw'u rwanda bufashe umwanzuro wo kongerera mwarimu icumi ku ijana ku mushahara ahembwa iyo nyongera yemejwe n'inama y'abaminisitiri mu mpera z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka wa bibiri na cumi n'icyenda itangirana n'ukwezi kwa kabiri irareba abigisha mu bigo by'amashuri ya leta cyangwa se bifashwa na leta mu mashuri abanza n'ayisumbuye mu mibare umwarimu ugitangira akazi mu mashuri abanza afite impamyabumenyi amashuri yisumbuye atandatu cyangwa se ade yahengaga ibihumbi mirongo ine na bibiri by'amafaranga arahembwa mirongo ine na bitandatu na magana abiri bivuze ko hiyongereyeho bine magana abiri naho uwigisha mu mashuri yisumbuye yararangije icyiciro cya kaminuza afite impamyabumenyi ya azero yahembwaga ibihumbi ijana na makumyabiri na bitanu ubu byabaye ijana na mirongo itatu na birindwi magana atanu hiyongereyeho cumi na bibiri magana atanu ese iri cumi ku ijana hari icyo ryahindura ku mibereho ya mwarimu idakunze kuvugwaho rumwe nyuma yo kwibaza icyo kibazo n'ibindi ijwi rya amerika yasubijwe n'abakora umurimo wo kwigisha n'abawuhozemo duhereye kuri uyu murezi wigisha mu mashuri abanza mu burasirazuba bw'u rwanda twabonye ko nta gishya badukoreye n'ubundi gihindutse keretse nibura bavuze ngo dufashe wenda amafaranga angana gutya tuyongeye ku mushahara wa mwarimu ariko icumi ku ijana rwose riri nta mpinduka mu bihe bitandukanye mwarimu yakunze kwinubira umushahara ahembwa avuga ko ari ntica ntikize kandi ko ari nawo ntandaro yo kudindiza ireme ry'uburezi imvugo iracyari ya yindi nyuma y'amezi atandatu abarimu babongeje icumi ku ijana by'umushahara umurezi runaka yavuye mu rugo abana bakeneye kurya nawe ntiyariye rimwe na rimwe ntiyambaye neza nk'uko byari bikwiye nka mwarimu ubyuka agenda rimwe na rimwe ashobora no kwinjira mu ishuri ugasanga bitewe na bya bibazo yasize mu rugo ntabwo ari gukora akazi nk'uko bikwiye ntabwo waza kwigisha mu rugo uzi ko wasize ikibazo gikomeye uzi ko umwana wawe atagiye ku ishuri kubera ko yabuze minerivare kuzigishe neza ibyo rero bishobora kuba byadindiza ireme ry'uburezi hambere ariko mwarimu mu rwanda yafatwaga nk'umuntu ukomeye kandi wubashywe mu muryango abarizwamo gusa birahabanye kumva ijwi rya amerika yegereye umusaza pierre damien nyarwaya wo mu karere ka bugesera yatangiye kwigisha mu gihumbi magana cyenda mirongo irindwi ubu ntakiri mu burezi kuko adafite impamyabumenyi ibimwemerera yatangiye ahembwa amafaranga ibihumbi bine magana atatu mirongo itatu n'atandatu umva uko yakoresheje umushahara we wa mbere tugitangira gukora twamaraga amezi atatu bakabona kuduhemba ariko muri ayo mezi atatu amafaranga yaziye rimwe ngura inyana y'ishashi nyihadata warakoze kunyigisha iyo mukangara nziza ndayigura ndamushimira mwarakoze mbere inyana tekereza umushahara w'amezi atatu ubusa inka y'iki gihe mwarimu ashobora kwigurira inka akabona n'ibyo asagura muri ayo mezi atatu kuri ubu kwitwa mwarimu bifatwa bite mu muryango abarizwamo ni igisubizo cya ba nyir'ubwite
kwitwa mwarimu ubu ngubu rwose ni izina riciriritse inyuma y'ayandi yose yose yose yose ntabwo wabwira umwana ngo uzagende ngo ube mwarimu rwose reka reka reka nawe ubwe muri karitsiye deja tugereranyije n'ubuzima bw'abantu muri rusange nubwo rwa mwarimu usanga ari rwo ruciriritse buriya ni ukuba abarimu badakora imishinga si uko ari injiji ahubwo ni ikibazo cy'amafaranga bagomba gufata abatakiri mu burezi bose iyo nyongera y'icumi ku ijana ku mushahara wa mwarimu bayivugaho iki ibiciro birahanitse ubuzima buragoye nk'umuntu udafite inzara abamo kugira ngo azayigonde ayikodeshe ni ikibazo tekereza mwarimu utazabona ko arihera umwana we kandi ariho yigisha abana ku bakiri mu burezi bo basanga n'ibikomeza uko b'ejo hazaza habo hazabamo imanga yuzuye ingorane ejo hazaza hacu n'ubundi biracyagoranye tumeze nka kwa kundi nyine uha umwana avuga uti mwana uyu munsi uwurenge uyu munsi uwurenge nta terambere rindi dutegereje ubu ngubu turi gukora nk'abakorera imana tubaho kugira ngo umuntu arebe ko imbere ye byazagenda neza niba umwana wanjye ataziga ejo hazaza hanjye hazaba hahagaze leta y'u rwanda igira inama mwarimu kugana amakoperative nk'umwarimu sako kugira ngo imwunganire mu bikorwa by'iterambere ariko nayo ugasanga mwarimu ahora avuga ko idahindura imibereho ye ikigaragara ufatiye ku mushahara mwarimu wo hasi ahembwa batubwira ko yemerewe amafaranga y'inguzanyo ari hagati y'ibihumbi magana arindwi na magana inani yakwishyura mu myaka itatu gusa mwarimu akomeza gusaba ko igihe ibyo byose bitarabaho byibura yashyirirwaho iguriro ryihariye ryihariye rya mwarimu nk'uko hariho iguriro ryihariye ry'abapolisi n'abasirikare haramutse habaye isoko rya mwarimu ku biciro bihendutse ugereranije no ku yandi masoko byafasha mwarimu cyane cyane cyane ko ugendeye nyine no ku mushahara wa mwarimu urabona ntabwo biba bihuje n'ibiciro biri ku isoko bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
mu makuru ya siporo n'imikino dinamo mu bagabo na legazelle mu bagore niyo makipe yatwaye ibikombe by'igihugu mu mikino ya basketball yari imaze iminsi ibera mu ntara ya gitega mu burundi byinshi kuri iyo mikino tubibaza umunyamakuru w'ijwi rya amerika desire hatungimana
ako ni akamwemwe karangwa mu mugwi wa regazeli wari uhejeje gutsinda beko sitazi mu rukino rwa nyuma rw'uburundi muri basiketibolo iyo ntsinzi ntiyoroshe na gatoya kuko urukino rwagiye kurangira regazeli bafise amanota mirongo itandatu n'icyenda kuri mirongo itandatu n'indwi uwo mugwi wa regazeli ukaba wari umaze imyaka ibiri utsindwa mu rukino rwa nyuma kizigenza wa regazeli akaba yamenyesheje ko icyo gikombe bari bakirindiranye igishika cyinshi ubwa mbere ndaryohewe cyane rwose kuko n'ibintu twarondeye kuko mu bizahizi imyaka myinshi tutagitwara ni igikombe cyangwa gitunanira gutwara igihe cyose tugomba tugera muri shampiyona nasiyonali ariko turaryohewe cyane sinzi nk'ahantu bivuga ariko turaryohewe twari dufite ikibazo kinini cyane abakinnyi benshi bari ruguru abandi bari bafatiwe n'akazi ariko twaragerageje kwisakisha insomeni turakora amaserinoma turi hamwe gushyira urabona ko tutwaye igikombe umumenyereza wa beko sitazi akaba yamenyesheje inyuma y'urwo rukino ko bagiye kwitegurira ibiri imbere kandi bizeye kuzosubira mu kibanza cyabo hariho konsigne twari twahanye z'ingene tuza turaduga imipira habaye amaperte y'amabale twari twababwiye ko bataza baradiribura cyane ko twogira amapasi menshi sandiribre ariko byagiye biracamwo byagiye biracamwo buhoro buhoro nicyo cyadutsinze cyane cyane ahagana aho ariko ko tugiye kwitegurira igikombe cy'umukuru w'igihugu tugiye gukosora utwo dukosa twabonye twashyitse mwabonye twakinnye hari n'abakinnyi basuka nka bane batari bahari bari bagiye muri kenya gukina nibaza ko nibaza tuzobitegura neza hama igikombe tukagitwara no mu gisata c'abagabo kuri uno w'imana nyene niho n'abahungu basozera ihiganwa ry'u Burundi igikombe kikaba catwawe n'umugwi wa Dinamo utsinze urunani ku manota mirongo irindwi n'umunani kuri mirongo itanu n'ane Olivier Ndayiragije amenyereza Dinamo akamenyesha ko biryoshe cyane gutsinda imigwi yagutsinze mu ihiganwa ukayitwara igikombe cy'u Burundi numva merewe neza kandi nkaryoherwa n'abakinnyi banjye kuba barashizemo ingufu urabye nk'iyo kipe twatsinze ku wa gatandatu dimukana yabaye ya mbere muri shampiyona y'ubujumbura kandi yadutsinze kabiri ya rero turu urona n'icyo kimwe yadutsinze muri ya rero turu mugabo rero ukabona ko iyi shampiyona twari twashyizemo ingufu kugira dutume dutwara n'iyi shampiyona basi Aroni Kagabo amenyereza umugwi w'urunani aremanga ko yarushijwe akanakeza umugwi wa dinamo werekanye kuva mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma ko witeguye bihagije turatsinzwe n'umugwi wa dinamo umugwi wa dinamo wabifashemo neza kuva ejo samedi je nibaza igikuru nuko nibaza yuko match yejo baraturushije Eh, ikindi nuko nkuko twayibonye match yejo ya dinamo abajimukana dinamo yari beaucoup plus determine n'ubu iryo shaka baribandanyije uno munsi antuka mu- mu- mu- mu- muri rusange nibaza yuko baturushije iryo shaka kubera babonye yuko mu- mu gu- mu kuzibira babugara eh, urugo rwabo ugasanga na twebwe ntitwashoboye kubigenza neza muri rusange baturushije bifashemo neza kuturuta muri iryo higanwa ryabereye mu gisagara cya gitega uwurongoye ishyirahamwe rya basketball mu burundi augustin kararuza yaboneyeho akaryo ko gushimira abafashije bose kugira iryo higanwa rigende neza yagiriye ko amenyesha n'ibikorwa vyimirije mu ishyirahamwe arongoye asaba iyo migwi yaba iya mbere kwitegurira idatevye amahiganwa mpuzamakungu bazoserukira mu burundi desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika tukivuga ibijyanye n'amakuru ya siporo n'imikino mugenzi wacu jean claude munyandinda aratubwira ibyaranze imikino mu rwanda muri iki cyumweru dusoje mu mukino w'intoki ukinirwa ku musenyi ejo bundi kuwa gatandatu mu mujyi wa gisenyi harangiye irushanwa mpuzamahanga rubavu beach volleyball world tour muri iri rushanwa ryamaze iminsi ine ikipe yaturutse mu gihugu cy'ubuyapani niyo yegukanye umwanya wa mbere mu cyiciro cy'amakipe y'abagabo mu bagore ikipe yo mu buhorandi niyo yaje ku isonga ku mukino wa nyuma mu bagabo shoji kensuke na mugenzi we masato kurasaka bo mu buyapani batsinze abanyadanmarike jacob stromly na nikolai human amaseti abiri kuri imwe ikipe yegukanye umwanya wa gatatu muri iki cyiciro cy'amakipe y'abagabo n'iy'abongereza b'impanga aribo javier bello na joaquim bello mu bagore ikipe igizwe na Reinders na Van Driel b'abaholandikazi batsinze abanyadanimarikekazi aribo Olsen na Zibransen amaseti abiri ku busa u Rwanda nubwo rwari ruhagarariwe n'amakipe atandatu atatu y'abagabo n'andi atatu y'abagore ntabwo rwashoboye kurusyaho nubwo bakiniraga imbere y'abafana babo ikipe imwe rukumbi yagerageje kwerekana ko ikanyakanya ni ikipe y'abakobwa igizwe na Judith Hakizimana na Charlotte Nzayisenga iyi kipe yarangije ku mwanya wa kane mu mupira w'amaguru ku wa gatanu w'icyumweru gishize ikipe ya AS Kigali yo mu Rwanda yasezereye ikipe ya KMC yo muri Tanzania mu irushanwa ry'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika Coupe de la Confederation mu mukino wo kwishyura wabereye i Dar es Salaam muri Tanzania AS Kigali yatsinze KMC ibitego biri kuri kimwe ibitego bya AS Kigali byatsinzwe na Rashid Kalisa na Eric Nsabimana naho igitego cya KMC gishyirwamo na Yusuf Ndikumana kuri penalty umukino ubanza wari wabereye kuri stade ya kigali i nyamirambo urangira amakipe anganya ubusa ku busa nyuma y'umukino ubanza umutoza eric nshimiyimana yari afite icyizere cyo kuzakuramo kmc iwayo muri tanzania Eh, mu byo twari twavuze by'ingenzi twabashe kubibona ariko urebye umukino wagenze twabuze plus de vitesse ku mpande eh, kuko eh, bari abakinnyi muri axe bari barebare ku buryo kubanyuramo nta- n'amapasi kandi bari compacte cyane Eh, icyangombwa ni uko twarebye ikipe nta manota twese dutanga amanota ariko muri etu nous avons plus d'avantage tuzareba ko twagize 0-0 n'iwabo kugenda kureba ukuntu twabona intsinzi mu irushanwa ry'amakipe yabaye ya mbere iwayo ikipe ya Rayon Sports yaraye isezerewe na Al Hilal yo muri Sudani mu mukino ubanza aya makipe yombi yari yanganyije igitego kimwe kuri kimwe i Kigali hanyuma mu ijoro ryakeye Al Hilal inganya na Rayon Sports ubusa ku busa ikayituma muri Sudani yari Claude Munyandinda i Kigali
nshuti mwarimu duteze amatwi igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo naha kirangiriye mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi nshimiye kandi abadufashije kubagezaho aya makuru uwayashyize hamwe ni fatuma alimasi karara amakuru yo hirya no hino ku isi mwagejweho na aloyizi bigirimana naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye edi rwema mukomeze muryoherwe na gahunda za radiyo ijwi ry'amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.